Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki mirongo ine y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederic nkurikije senarete yaranguye ibintu byinshi cyane nako mu byo yarihaye kurangura byinshi byarakozwe uyu ni Dr Jean Minani mukuru w'urunani senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abantu mirongo ine na babiri bari mu itsinda ry'abaisilamu mirongo ine baregwa ivyaha vy'iterabwoba bambitswe izera na sentare inkuru yo mu Rwanda iburanisha ivyaha vyambukira imipaka ikiganiro cerekeye amagara y'abantu hamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turabigarukako mu kanya kari imbere urunani senarede ruvuga ko rwiyemeje kugarukana demokarasi mu Burundi no kurwanira iyubahirizwa y'amasezerano yarusha rurashima intambwe rwashitseko kuva rutanguye uyu mugambi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu umukuru w'urwo runani dr raminani yaraganiye na frederic nkurikije mu majambo make mu nama mwagize n'intumbero nshasha mwahaye urunani senarede mutubwire ibikuru ibintu bikuru bikuru biri muri iyo ntumbero muzoja mu matora twumvise ko mushaka gutahuka mu Burundi muzoja mu matora muhumbi bibiri na mirongo ibiri mu runani senarede amatora igihe cose azobera turashaka kuyajamwo mu runani senarede gira iteka mugo ico twamba tuvuga n'ubu tukiriko ntidushobora kuja mu matora adateguwe neza ameze nk'irya referandumu yagizwe dushaka kuja mu matora twaganiriye ko tukayanonosa tukabona ukurya azogenda atari amatora y'inkinamico mwihweje imigambi mwari mufise mugitangura mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika muri iki gihe ibintu mubona uko mwaranguye n'ibihe senarede yaranguye ibintu byinshi cyane nako mu byo yari yarihaye kurangura byinshi byarakoze raba ukuryo irya ntwaro y'ubujumbura imerewe ubu munsi ubona ko ari intwaro aho umuperezida amara imyaka ita ine adasohotse mu gihugu atahagiye uraba ubutunzi bw'igihugu byo aho bugeze mu bintu twita nk'ibya demokarasi bya bya diplomasi twaratsinze urugamba ariko im, im, imigambi yanyu niko hari kuza umukuru w'igihugu kuva mu gihugu canke gukenesha uburundi oya twebwe kwari kugira twereke ubya butegetsi ko bidashoboka ko bigira akagarama ruganda nk'uko mengo igihugu c'uburundi kiri conyene kiri conyene ntabwo twifuza gukenesha uburundi turashaka ko uburundi butera imbere ahubwo abakenesheje uburundi n'abarimwe n'abavuga ngo babutwara babutwara nk'ibisuma babutwara nk'abacangero ntibabutware nk'abakunda igihugu n'uburundi raba amatagisi barimo baca abanyagihugu raba amakori birirwa barasaba abanyagihugu babajuragira raba abantu bapfa abantu bahunga ukuryo bangana twebwe icyo dushaka ni uko tuganira kandi impera n'imperuka tuzoganira nta yindi nzira dr jean minani umukuru urunani senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi amerika namwe murakoze
ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu umucamanza muri sentare nkuru iguranisha ibyaha byambukira imipaka mu rwanda yarambitse izera abayisilamu mirongo ine na babiri ku byaha by'iterabwoba abo bambitswe izera bari mu itsinda ry'abayisilamu mirongo ine bagirizwa ibyaha by'iterabwoba ni inkuru ya eric bagira ubusa yaduteguriye umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda
sanzumuhire jean claude ntigurirwa umari nyamani yafasha asimani badahamwa n'ibyaha bityo bakaba bagomba guhita barekurwa urubanza
uwo mu mucamanza asoma amwe mu mazina y'abantu makumyabiri na babiri bagizwe abere ku byaha by'iterabwoba bari bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha mu gihe cy'umunsi wose imbaga itegereje kumva ibiva mu rubanza ubutabera bukurikiranyemo abasiramu mirongo ine ku byaha by'iterabwoba byarangiye makumyabiri na babiri muri bo bagizwe abere maze urukiko rutegeka ko bahita basohoka mu buroko nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bibahamya ibyaha uretse aba makumyabiri na babiri bagizwe abere barangajwe imbere na shehe habimana yasini hari n'abandi batatu barimo mucyo abubakar umucamanza yahamije icyaha cyo kubana n'abana nk'umugabo n'umugore abahanisha amezi atandatu y'igifungo n'ihazabu y'ibihumbi magana abiri y'amafaranga bivuze ko uhereye ku gihe bamaze mu buroko nabo barahita bataha umucamanza yahamije nzaya hamudi na nsengiyumva abudurahimani isumayiri icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba n'icyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba abahanisha gufunga imyaka icumi mu buroko icyo ni nacyo gihano kiremereye cyagaragaye muri iri tsinda urukiko rwavuze ko bagize uruhare rukomeye mu gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba muri rusange igihano kiri ku bantu benshi nicyo gufungwa imyaka itanu cyahawe abayisilamu cumi na batatu barangajwe imbere na fundi salimu wari waritiriwe itsinda ry'abantu mirongo ine yabahamije icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba ariko abagore batatu barimo uwamahoro zawadi bahamijwe kugira uruhare mu kongerera ubushobozi imitwe y'iterabwoba mu rukiko byari imvange ku bayisilamu bakurikiranaga isomwa ry'urubanza n'abaregwa bamwe mu byishimo abandi mu marira ukurikije uko ibihano byatanzwe kuri buri umwe bigaragara ko umucamanza yabigabanyije cyane ashingiye ku biteganywa n'amategeko mu baregwa hari abari basabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwabo bwose n'abandi bari basabiwe gufungwa hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'irindwi umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka yavuze impamvu yamuteye kugabanya ibihano kugeza kuri uru rwego ariko hashingiye ku biteganywa n'ingingo ya mirongo irindwi na kane na mirongo inani z'itegeko ngenga rishyiraho igitabo cy'amategeko hana bakaba bagabanyirizwa buri wese agahanisha igifungo cy'imyaka itanu kubera ko icyaha bakoze nta ngaruka zikomeye cyateje uru ni urubanza rwatangiye saa yine n'igice zo mu gitondo rugeza saa moya z'umugoroba zirengaho iminota mike abacamanza basimburana gusoma imyanzuro y'urubanza mu mapaji asaga magana ane rwari rumaze gusubikwa inshuro ebyiri kubera ubunini bwarwo uru ni rwo rubanza ruburanishijwe ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u rwanda ku mubare uri hejuru w'abashinjwa iterabwoba ukigera mu nkengero z'urukiko rwasomerwagaho urubanza wahita guhabona ibimenyetso bidasanzwe ugereranije n'indi minsi umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso mu mpande zitandukanye uhereye ku marembo y'urukiko hagaragaraga abapolisi bahagaze babiri babiri baryamiye amajanja byibura buri umwe afite imbunda nini n'intoya yo mu bwoko bwa masotera hanagaragaye abapolisi bakuru inzego z'umutekano zambaye gisivili n'abashinzwe umutekano w'abanyururu uhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma mu baregwa bakurikiranyweho ibikorwa byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo mu mashyamba ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu bikorwa by'iterabwoba icyo umucamanza yakiburiye ibimenyetso agitera utwatsi bareregwa kandi kwitabira amanama agamije kwigisha icengeza amatwara y'imyemerere y'ubuhezanguni bwa jihadi intambara ntagatifu ya kisilamu ndetse no kurwanya gahunda za leta bararegwa no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba muri rusange hafi ya bose barabihakana bakavuga ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza ko bari mu bikorwa by'iterabwoba bamwe bakavuga ko bakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano zikabategeka kwemera ibyaha mu isomwa ry'urubanza urukiko rwavuze ko ibyavugiwe mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bitera ugushidikanya gukomeye ku buryo bamwe babigizweho abere bimwe mu bihugu baregwa ko bagombaga kujya gukoreramo ibikorwa by'iterabwoba harimo somaliya ibarizwamo umutwe wa al shababu na siriya ibarizwamo umutwe wa islam islamic state ubushinjacyaha buvuga ko hari abandi bantu babaga mu mahanga bakoranaga na bamwe mu baregwa mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba hari igitabo bivuga ko kibumbatiye inyigisho z'ubuhezanguni bwa jihadi cyasemuwe mu kinyarwanda na shehe mugemagango wari ukuriye umusigiti wa kimironko uyu uvuga ko yasemuye igitabo gifite umutwe ugira uti demokarasi ni idini kandi ni ubuhakanyi yishwe arashwe mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatandatu n'inzego z'umutekano abari gukora imirongo ine batangiye gutabwa muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari bamwe muri bo bagiye baraswa ku ikubitiro bashinjwa gutegura umutwe w'ingabo ugamije iterabwoba icyaha umucamanza yaburiye ibimenyetso nta n'umwe mu bahamwe n'ibyaha wahise ajurira ubwo urubanza rwari rukimara gusoma aha bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
guhindura ingendo mu muryango ni bumwe mu buryo butuma ababyeyi bafasha abantu kwirinda kwandura umugira wa sida ababyeyi bo muri komine nyanzarake intara ya makamba mu rundi basanga ukwiyagira abana ataguhishahisha biri mu bintu bituma bataja mu ngeso mbi baganiriye na francine umumenyeshamakuru w'iradiyo y'ijwi ry'amerika mu burundi umurezi ni nk'umubyeyi na cyane cyane iyo bigeze ku kibazo cyo kurinda abantu inyifato ituma batakaza amagara yabo kuri uyu murezi wo muri komine nyanzarake abubatsi bategerezwa kubitahura kugira izo nyigisho zishikire n'abana babo twebwe biradufasha cyane kuko ibyo ntibiraba ububatsi cyane ubutubatsi abubatsi rero bo biba bibaraba cyane rwose kuko ubwa mbere ho bafise amabanga abiri ubwa mbere ho barubatse ubwa kabiri nabo bakaba n'abarezi bamaze rero kuba bubatse kuganira ibijyanye n'iby'umugera wa sida cyangwa ibyirondoka ni nkenerwa bakererwa hanyuma kubona ari abarezi naho kuganira n'abarezi bakumva n'abavyeyi bashaka no kwiganira abana babo cyangwa bakaganira abo bigisha nicyo gituma twebwe biradufasha cane mu kuyaga n'abana nta kintu cyo kubahisha uyu muvyeyi ati umwana no kumwereka ibishobora kumushikira byose hamwe atokwitwararika amagara yiwe binakenewe avuga ko yomutekerera agakingirizo canke akakamugurira jewe mfise abana batandatu ndafise umwana umwe arafise imyaka mirongo ibiri ivyo nivyo ntegereza kumwumvisha kuko ndamwereka ko mu gihe ugenda gukora imibonano mpuzabitsina ataragera kubaka urwiwe bishobora kumuzanira ingaruka mbi haba muri kubu canke muri kazoza kiwe nkamwereka ingwara zishobora kuba zofata amagara yiwe ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka canke nk'umugera wa sida ivyo bigatuma vyonona ubutunzi bwiwe canke n'ubuzima bwiwe muri kazoza kiwe ntazogira ico yimarira n'ico azomarira umuryango kuko ivyo ntabimubwiye ntaco noba ndiko ndamufasha ndamwumvisha yuko mu gihe vyoba bimugoye niko kuko yambaye umubiri ivyo dusanzwe tubizi nk'abavyeyi kuko natwe ubwo buzima dushobora kuba twaraciye mu rwaruka ko yokoresha agakingirizo mu ntumbero yo kwikingira za ngwara nadondagura imbere y'igihe ku mpamvu z'uko noba ngomba gukiranira amagara yiwe ntahava aza kubikora ngo yongere yandure ingwara nongere nzohave ntanga yarenze amajana abiri ngaruye ubwenge noyamuha kuko nintayamuha araza kubikora atakaguze hanyuma nzotanga ibirenze amajana abiri kuko n'umwana wanje mpawe nawe jacqueline ni umukuru w'umutumba kandi asanzwe ari umuremesha kiyago aho muri komine nyanzarake avuga ko we bimworohera kuvuga naho hariho abo bigitera isoni biranyorohera kubayagira kuko nsanzwe ndumuremesha kiyago nkaba ndi n'umurongozi kuko amaze gutahura ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza biranyorohera kuvuga kandi bakanyumviriza bo ndiko ndabibwira rero hariho bamwe bamwe bavyumva bakabitahura kuruhura n'abandi umengo biracabatera isoni kuvuga ariko bigitera isoni kuvuga duca tugerageza kuza turabandanya tubibayagira kugira bavyumve nabo uwo mugambi bawumve neza bongere bawutahure ngerageza kumwereka ko kugenda ari amakosa nkanamuhishuka nti umunsi vyoba vyagushikiye ntuzureke kumbwira kugira ntume ndamujana kwa muganga kandi nkamuyagisha nk'uwo tuvukana kugira mbone ko nawe yumvise ko ari kosa ubutararonka inyigisho zikwiye biramugumira ariko nka twebwe tumaze kuronka inyigisho zikwiye turabayagira atangorane n'imwe ku ruhande rwago urwaruka rurazi ko abavyeyi hari aho bibagora kuyaga n'abana babo ariko hari abamaze gutahura bakubahuka kuvuga ivyo abandi babona kumbure nk'ibitera soni turabyaga ariko hariho ahantu usanga umuvyeyi adashobora gushika ukamengo ariko aragukingitiriza aricyo gituma nasanze umengo kuyaga n'abajene bagenzi bawe biratandukanye no kuyaga n'umuvyeyi ko umuvyeyi wewe ashimikira ku mpanuro za kivyeyi ahandi ukamengo ntiyohakorako turabiyaga vy'ukuri naho atari atari bose cyangwa atari benshi muga bake bashoboka turayaga n'abavyeyi ari abavyeyi bamaze kuba bugurutse bakayaga n'abana babo bakababwira ibitari bike ku bijanye n'umugera wa sida cyo kimwe n'iranduka kijanye n'amagara meza umwana n'umuvyeyi bayaze bahuza ku bijanye n'ingendo bakwiye kugira bibafasha kubarinda impanuka z'ubuzima zishobora kubashikira iyo migwi yose uko ari ibiri isaba ko ahubwo hogwizwa inyigisho haba mu mashure mu miryango no ku maradiyo bibaye ngombwa nyanzarake francine ndio ku bwayo ku bw'ijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka ku vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu mu burundi
cyane cyane mu gahembo ukaba mu gihugu ikaze muri kino gice cya kabiri kumbure turabire hamwe n'umutumire turi kumwe honorable Martin vy'abandi intambamyi zishobora kuba uno munsi zibangamira agati akazi na muntu nyiziye mu Burundi ikintu novuga kibangamye hagati y'akazi na muntu mu Burundi haniniya ni uko eh, abantu ntibarakimenya ni ikintu kijanye n'ubutunzi abantu ubutunzi hajya ni nacyo tuba turaharira n'abazungu abo nyine batubwira yuko agati akazi na muntu katuhaje mu Burundi nari navuze muri ya mico itatu ibijanye n'imibano n'ubutunzi iyo abantu bataciye mu ishure ni ikibazo hariho ibintu byinshi bibasiga mu mu myumvire yabo iyo abantu bari mu bukene amahera amajana atanu arashobora gutuma bicana ari nacyo tubavuga ati timwebwe mwamakungu mwe mwama muduhata ngo tubarize agati y'akazi na muntu nimuze twicarane mugabo barabitinya kuko bice bikwega byinshi icyo bita responsabilité yabo mu bijyanye n'iby'ubutunzi kuza gufasha amaleta yacu kuko bafisemo uruhara umwanditsi w'ibitabo yitwa ndikumana yaranditse neza n'umurundi kandi ibitabo bye biremewe cyane arandika ati turabye amahera yavuye muri afurika agenda muri bihugu bya buraya niyo menshi gusumba ayaje nahari muca tubavuga ati no mwebwe rero nimuze ibyo bibazo mubaza muze twigishe abantu bacu kuko nabo imbere yuko biga bagira amashuri abantu babo bakaba ari abantu b'incabwenge ibi bariko baratwagiza nabo usanga bari babibayemo kuko ari iyo waciye mu ishuri hari ibintu umenya hariho ibintu byoroha gutahura ibindi nabyo twovuga n'ibi bintu mu burundi ni izi ngorane twagiye turacamo yaho ibintu bijyanye no gukoresha ingufu kuri bamwe bamwe ugasanga baraseserewe ugasanga bashaka kubikoresha icyo bita la violence residuelle ukabaho ugakura warabonye papa wapfuye warabonye ukuntu bakoresha ingufu ugasanga byarakugumyemwo igikenya kikaba ingendo ugasanga cyaramaze kukujamwo cyaramaze kukujamwo mu mutwe wawe ibyo nabyo rero hari ibizogenda birahera n'uyu mugwi ukumye kuri no kurekuriranira bimaze kurangira abantu bakisanzura bakagenda bagiye baravuga ibyabo bigenda biragabanuka bize ubuhinga muri n'ibyo barabizi iyi ntwaro mbi ntishobora kuba intambamyi y'agaseka kazina muntu ariko mu burundi nibaza yuko turabye ukuntu intwaro itunganijwe ntitwavuga yuko hari icyo bita sisiteme hari amasisiteme ukuntu intwaro itunganijwe ugasanga by'ukuri irabangamye hagati y'akazi na muntu ariko uko byubatse mu burundi tufise ibwirizwa shingiro bigoye cyane kuvuga yuko ari sisiteme umuntu umwe ku giti ciwe umuntu umwe ku giti ciwe arashobora kubangamira hagati y'akazi na muntu ku giti ciwe ariko mugabo ntiba ari sisiteme uwo muntu cyangwa ugasanga ari akagwi k'abantu ari akagwi k'abantu nabyo birakunda kandi ibyo rero bihari birahari ashobora kuba ari akagwi k'abantu bari mu butegetsi babangamira hagati y'akazi na muntu yego ariko aha naho niho twaba turiko turabwira abantu muraza bakagenda abantu mu kabare bakagenda ahantu bakiherera ngo banakana banakana banaka niwe batubangamiye mugabo wamubaza ati tubwire kuri kuruhe rwego wewe wabangamiwe wewe wabangamiwe akabikora ngo ngo barabimbwiye uba ntituvuge ibyo bambwa ibyo bakubwiye dushaka wewe ibyo uzi hanyuma bagutunganiza kuko hari n'igihe cyane cyane ugasanga umutware baramucafuje yaracafuye yaraheze kubera hari uwo bagize gupfa akantu bakiri abana cyangwa yamusabye serivisi ntayironke agaca kwiragiza hose maze mu gihugu cyacu ibintu bijyanye n'ibihuha nabyo nyine si byoroshe agaca amucafutse uwo muntu akazogenda hose ukamengo cyamaze kuba iciro ry'umugani kandi wamwegera ukabasimba ibi n'ibi n'ibi wowe bagatangara mu bari twese biba byadushikiye byadushikiye twebwe abayobozi umuntu akaza agasanga sihuri audience ujya mu kiranganje audience nafite ibibazo byinshi ntazi no kwakira abantu mugabo agasanga wari kurakira abandi mwe we ko yashaka ko ashitse uca umwakira karabaye ugasanga umupolisi agira yubahiriza amategeko yiwe wewe nyene kubera washaka kubwira mu mafuta urimo ati jaga takanje ko mwidegemvyo aragahungabanije nivyo dukunda kubamwo cane ariko ivyo bitabujijwe yuko hari n'abandi rero nabo kandi usanga yakoresheje icyubahiro ciwe ico ari mu kugira abanyagateka kabandi bantu ariko bavuze ngo umuntu ashaka kuza gusaka atambaye umwambaro umuranga adafise urupapuro ivyo ivyo ivyo abo bantu yozamo n'inkozi z'ikibi abo n'abantu bariko barashikuza ntibyanditse gutyo ntibyanditse gutyo cyane abahumuriza ko atari ko byanditse sinjejwe ubushikiranganji bw'ubutungane bwateguye iryo tegeko mugana narabibonye siko byanditse kandi kira noneho bavuga yuko no kugira ngo agende gusakaza bafite uruhusha perezida ko bafite uruhusha rw'umushikiriza amanza niko byanditse abarundi turi muri leta ikunda abanyagihugu nibo bayitoye nibo bayitumye kubatunganiriza nta kintu kizokorwa kitari ku neza yawe mugabo reka ibikorwa muri etazi niyo tubishimye turabizana tukabishyira mu mategeko yacu ibikorwa mu bufaransa iyo tubishimye ntituterura byose iyo tubishimye turabizana n'ibyo rero n'ibikorwa n'ahandi ibiganza bitegekanye ko ntabitegekanya bigashika ba banyagihugu bonyine nibo zoza ku ntaka basuye kuza gutera urwamo wa leta ntibadukoreye ibi kandi iyo bitari mu mategeko rero biragorana cyane
cyane cyane mu gahembo gateka katina mu ukaba mu gihugu cyane gateka katina mu ku ruhande rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki amashyirahamwe aharanira ibyo kubahiriza agateka ka zina muntu yagiye aradoma ku rutoki amakosa yo kudakingira agateka ka muntu menshi muri ayo mashyirahamwe yarahagaritswe na leta uko si ugukandamiza agateka ka muntu oya jeremy tuvuga ni ukuri tugize turagenda turaraba hirya no hino turabaza henshi turaraba turabaza amategeko ajya amashyirahamwe menshi ntiyugawe kubera ashikiriza ibyiyumviro si ubwa mbere yari yaramaze imyaka ingahe abishikiriza ahubwo ashikiriza n'ibikomeye gusumba bike ariko urabye icyaha hanini ya nyamukuru niho mvuga ndabahanura n'abandi bose bagiye kuzashinga bitandukanye n'abanyapolitiki nibareka abanyapolitiki bakore politiki abavuga ubutumwa bavuga ubutumwa hamavuga by'agataka muntu kugateza imbere bagateza imbere niho uzosanga bakoze igikorwa cyiza ayo mashyirahamwe rero usanga yagiye cyane cyane mu bya politiki byahavuye biboneka yuko hagiye mu byo gutembagaza ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi ni icyaha gihanwa ku isi yose niho rero abantu ntibajya bavuga ngo nibyo bashyikirije oya niniya usanga ari ibyo ugasanga wewe wewe muri vokaso yawe ukuntu wabitegekanije nta kintu na kimwe cyo perezida we wihaye cyangwa kuza uja muri leta cyangwa kuza guharanira ibyiciro kuza kumushinga amateka sosiyete sivile mu bijyanye na gataka kazina muntu ni pledoye no guhanura no guhanura abatashoboye kwivugira yego nibyo nyine mva ni nka bya pledoye ibintu leta mwari mwabiguze imbwa ntimubigize ntibwira uja mu ngufu ntibigenja mu nguvu yaho uhamagarira abantu bakaza gutera amabuye ya polisi oya bakubuje ati reka kugira imyiyereko ushobora kuba umutekano wuhungabana ico usubira inyuma ahandi hoho ariko nshaka nibutsa abantu ko bijya byose byakozwe ubona ko byari modere bashaka kuzana muri Burkina Faso E, niko byari bimeze ifuko naza baravugisha ukuri bati amashiramo yose ahagarukire rimwe ubutegetsi buhari bugende haze bushasha kuko niyo cyaje byerekana itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu aho rero iyo mugiye muri ivyo abahana hagati y'akazi na muntu haba intwaro ya Ejide aguma gaharanira haba intwaro ya ya Usman nuko nyene kuko ikimuhangayikishije ciwe nuko umunyagihugu agatakiwe kubahirizwa muga ntaza kwiya ntaza kuraba ngo naka ngo ni naka ukasanga izina ry'umuntu rijya mu kanwa kawe ni si byiza n'impanuro nashaka ko dusa kumbure mu gusozera kiganiro hari imigambi irashe leta mufise yo kugira ngo bwabo Burundi cyangwa akarere cyangwa amakungu bahumure bihumurizwe mu bijyanye n'agateka ka zina muntu ego ubwa mbere no gushaka kwa politiki politiki leta guverinoma y'u Burundi iriteguye kwama misi yose igwanira agateka ka zina muntu no kubahiriza ikindi n'amategeko dufise duhere ku ibwirizwa shingiro ikindi naco rero n'abarundi byabonyeretse yuko abarundi kunywana kwabo ari ukuri bibiri na cumi na gatanu biraboneka yuko abarundi banywanye umututsi yava mu nyakabiga kubera bariko baramugirira abona ko bamugirana bakajyana mu kamenge ibitari kuhaba aho muri cumi na gatanu ubundi visi versa twabonye rero yuko ivyo rero n'ibi bijanye no kurekuriranira ni ibintu bituma duhumuriza amakungu yuko ciwe ndiko ndaraba aho ngeza sindimana ko byose twe turasenga imana kugira izo ntibiroranya neza mugatubona yuko imbere ari heza aho bukera sentare mpuzamakungu sepeyi icakira abantu bagirizwa guhungabanya agateka ka muntu honorable martin byabandi ntucugwa jewe nta na rimwe kandi nta n'aba- nta n'abandi barundi bakwiye gucugwa ko twaramaze ku- ku- ku- kwahukana nabo ubu sepeyi nta nta kiganza ishobora gushira ngaha ngo icakire umuntu icyo duhuriye ko nabo Ka- twe twarabasezereye twarabatse twe twarabonye intumbero yanyu abarundi bari baroyoye- bari bayoboye igihugu kiye bayinjiramwo bari bafise n'umutima mwiza kugira baterere mu guhasha ibyaha ku isi ariko rero turabye imikorere twe turavuga tuti turabye imikorere yanyu bagenzi bacu reka twigire mwayivuyemo rero ngo muhunge ibihano
twe ntiduhunge ibihano kandi ibihano ivyo bihano nyene sentare mpuzamakungu ishaka guhana twe twabise mu mategeko yacu Eh, muri cya gitabo mpanavyaha ibijanye niho nyabwoko ibyaha ihohotera kiremwa muntu iyo twabise mu- tu- biri hake twe twabisize mu bitabo vyacu mpanavyaha kugira ntihazogira umurundi niwe wavuga ati niwe wavuga ngo nzokora ivyanko nce niraramira ngo- ngo- ngo ngo bukwefye ngo sepeye eka Ni naco- no mu mvo nyamukuru nayo nyene kirimo kandi bati none ko n'ubundi twebwe ngaha twavyiyemeje mu mategeko yacu kuko abashinga amateka hajya barinze batora itegeko babaserukiye abanyagihugu babatoye kuko baserukira igihugu cose aya mategeko barayasizeho twe tuva tutiriyeho sepeyi twebwe twarahukanye bajya kubaha ba sepeyi genda muronderera ahandi twebwe ntiturimo ko uburundi bwakuye akarenge muri sepeyi bukaba butagakuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu aho oni yosaba ko sepeyi icakira abantu ntibikunda ariko murabona muri kino gihe uriko urasoma amategeko y'i Roma eh, bavuga yuko uta- utari umunywanyi wa CPI akanama kajeje umutekano kugira gafise uburenganzira bwo kutanga amategeko yuko aba- abe- abamuka muri icyo gihugu bakurikiranwa na CPI tuba turaba uko ibintu biri rero n'ukuntu ibintu bigenda bitera imbere mu gihugu Eh, ni- ni- ntitwibaza ivyo ni bivuga mirongo icenda ku ijana yuko ako kanama kazofata ingingo yuko mu burundi tuza gukurikirana na sepeyi hari ibyo bakoze bajya bajya bajije eh, ico caradutangaje cane kandi baranatubabaza kuko ko n'abantu bincabwe kuriya eh, tubona yuko baza gufata ingingo ugaca uvuga ko waciye uyibika ukayisohora inyuma ubona ko ati, jewe ndiko ndabisobanura kuko ati aba barundi ntibazovamwo wabona ati i baravuyemo karabaye reka dupfundapfundika ibindi bintu ariko tubona na- nuwa- nu- na ropini yarayize ntuze yashira mu mpuzama yari muri rya komisiyo ubwire gutse turibona ko bigenda muri iyo nzira rero kumburi yo- yo gusubira gupfundapfundika ibindi ariko twebwe amategeko mpuzamakungu ntabivuga eh, twarabavanuye umurundi aza bakoze ibyaha bikagaragara azohanwa n'amategeko y'u Burundi ntitwibaza yuko aza guhanwa eh, na shepeyi urakoze reka ndagushimiye nibutsa honorable martin by'abandi ko uri umushikiranganji ajejwe iby'agateka ka zina muntu imibano n'iterambere ridakumira wakoze no kwitaba kino kiyago turiko turabira hamwe agateka ka zina muntu mwakoze cyane kudutumira kugira tuvugane ibyo akazi na muntu tubimenyesha abandi n'abarundi kazi yuko si igikorwa ca leta gusa n'igikorwa ca bose kandi abamenyesha amakuru mufise uruhara rukomeye cane urakoze reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ntimururanige mu banki no mu byanyu nawe utaha
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na jerome niyo nzima kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mwese mukunda iradiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu bwiga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese kandi mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo y'ijwi ry'amerika turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza